iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi rya amerika mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice cyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri turi no kuri facebook voa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero uburenganzira bw'abana mu burundi nk'uko umuryango w'abibumbye by'umwihariko ishami ryawo ryita ku bana unicef n'indi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu babivuga abana bo mu burundi bafite ibibazo byinshi harimo ubwicanyi gufungwa kudafungura neza indwara kutagira umuryango no kuba mu bantu bafunze bate- mbese bari muri za gereza ariko hakaba n'abandi bana baba mu mu- mu ibarabara kutajya mu ishuri abana bajyanwa mu bya politiki abakoreshwa imirimo ibavuna mbese ibibazo ni byinshi cyane noneho rero kugira ngo turebe uko byifashe n'ibisubizo byabyo twatumiye felix sindayigaya ahagarariye umwe muri iyi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu witwa observatoire ineza des droits de l'enfant au burundi oideb mu magambo ahinnye y'igifaransa bikavuga ishyirahamwe ryitaho rikongera rika- rigaharanira ineza y'abana mu burundi Nti- simbatindiye rero felix we uraho urakomeye
eko turakomeye U- amakuru yawe
amakuru ni meza cyane ndagushimiye rwose uyu mwanya uduhaye none aho ngaho ingozi ibibazo by'abana nko mu munota umwe wabisobanura gute wabivuga gute bikabiri buriro
Eh, ubwa mbere twagomba dukosore mu mwidondoro Mm, Eh, jewe ishyirahamwe oidebe ndariserukira mu ntara ya ngozi mm, ubundi bwo bwo dusanga dufite icyicaro gikuru ku rwego rw'igi- rw'igihugu mm, mu gisagara cya bujumbura mhm,
hama tukaba dukorera mu ntara zitandukanye harimwo eh, bujumbura mu gisagara cya bujumbura harimwo intara ya kayanza harimwo intara ya ngozi n'intara ya rumonge mm,
jewe rero tuvugana nkaba ndarihagarariye cyangwa ndariserukira muri ino ntara ya ngozi aha tuvugana nkaba ndi ngozi yego
ibijyanye n'ibibazo by'abana aha ngozi birahari Eh, bitari bike kuko mu kigo dukoreramo dusanga dufasha mu bibazo bitandukanye bishikira abana duhereye ku bana bo mu ibarabara mhm,
tugahe tukajya ku bana b'imfubyi na bantu nikora tugaheza tukajya no ku bana baba bafite ibibazo n'ubutungane donke bakurikiranwa mu bijyanye n'ama- bakurikiranwa n'amategeko mm,
muri bajya mwavuze muba mubona bari muri za gereza mhm, kubera ibyaha bakoze cyangwa kubera ibyaha bakiriko barakurikiranwa ko igihe ubutungane buba bakeneye kuba buba buriko burabakurikirana icyo gihe mubashakira ababungana mu mategeko aba- abavoka
ego nicyo dukora Mm,
Eh, ahandi abo n'aba- n'abo mwibara n'aba n'aba bamaze gupfungwa baba bari mu magereza canke mu masho mu kasho- mu makasho atandukanye mhm,
ni muri izo ntara zose rero dukoreramwo ivyo byose ibyo kubona tubikorera mm, hama aho ingozi dusanga dufite n'ikigo gifasha abana bo mu ibarabara ko yego ngaho ingozi mu gisagara cya ngozi ibitigiri by'abana bo mu ibarabara ni byinshi Mhm.
rero turafite ikigo gisanzwe dukoreramwo gisanzwe ikurikirana ibibazo byabo ni ikigo cyabonetse dufashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita agateka k'abana unicef icyo kirimo abana bangahe ubu ngubu
oya Nta gitigiri- ntitubagurizamwo gusa Eh, baraza yego.
tubagira icyo bita encadrement du jour Ah,
hama tugaheza tuga- tugakurikirana ibibazo byabo mugabo tuba tuba tubikurikirana kugira ngo tubategure kuko burya umwana yamaze kujya mu ibarabara agira ibibazo byinshi n'ingorane cyane ikomeye mhm, ndetse isubiza n'inyuma iterambere ry'igihugu mhm.
abo rero tumaze ku- kubegeranya turabakurikirana tuka- tugategura ibikorwa bitandukanye bisho- bishobora gu- kuduhuza nabo Mm, kugira ngo turonke umwanya wo kubumviriza ngo tumenye ibibazo byabo abo rero turaheza tukabikurikirana umwe umwe bivanye n'ikibazo cy'ingene kiba kimeze hama tugaheza tukabikora dufise ihangiro ryo kugira ngo dushobore kuraba ingene tubasubiza mu miryango yabo mm.
uwo ni umugwi w'abana bo mu ibarabara ugira kabiri wiyongera ku rujya nari mpagiye kuvuga w'abana bakurikiranwa n'ubutungane abo twita les mineurs en conflit avec la loi mu rurimi rw'igifaransa Mm,
hariho uwundi mugwi w'abana b'imfubyi na ba ntahonikora
yego
mu kiru- mu- mu- mu ncyama ba- bitwa mu gifaransa le- les orphelins et autres enfants vulnérables Mhm,
ni ukuvuga rero twebwe muri oidebe dukorera kuri iyo migwi itatu y'abana
yego baf- baba bafite ibibazo bitandukanye hama umwe wese tukagerageza kumwe- kumwe- kumwiyegereza hama tukabyumviriza kugira ngo turabe ingene dushobora kubikurikirana kugira ngo dutore inyishu Mm, dushaka ko kazoza kabo koba keza yego
ego felix sindayigaya ahagarariye rero Akabwe.
oidb ingozi kuri telefone dufite Yego.
niyo nzima reka mutangire mwiganire n'abanyagihugu niyo nzima we ego
vuga cyane
yego nitwa niyonzima jibe ye akabazo kawe
Eh, akabazo nk'uko namaze kumviriza ikiganiro Mm,
i- ibibazo ni byinshi ku mwana ku mwana w'imfubyi canke umwana ashobora guhura n'ingorane izo ari zo zose halo bandanya ndakumva
hama nagomba mbaze utubazo dushika nka dutatu uwo mutumire ariko tugufiya
ego eh
ego nagomba ndamubaze utubazo none izi ngorane eh, ko tu- twumva ari nyinshi ibibazo bahura navyo ari byinshi vyokingwa gute hama ikigira kabiri kugira ngo izo ngorane ntizirinde kubashikira hoho bariko barakora iki mu majambo make
yego
Mm.
Nut- Nitwo nokongerako n'utundi two guterera
ariko vuga kamwe kagufiya ko guterera
ikiri noterera ni uko ah, rimwe rimwe abana bakunda guhura n'ingorane ingorane nk'izo ni abana b'imfubyi abana batagira ababyeyi baba babuze ababyeyi bakiri bato Mm, Ah, ico noterera rero ni uko noterera ko umurundi wese abonye umwana ari muri ico kibazo ko yogira ico amufashije ntabe nyamwigendako uwo ari we wese akaba yumva yonezerererwa uwo mutima canke ico kintu kuba yofasha umwana ari mu bibazo nk'ibyo. kuko iryo ni ishirahamwe ribafasha mu bibazo bitandukanye haba kuburana canke eh, bishitse no mu kwivuza rimwe rimwe nimba bish- basho- bishoboka ko babafasha ye ariko ariko ugiye kuraba ingorane kuri abo bana ni nyinshi ndamaze kubona intare nyinshi hari abana barwara indwara zita- zigorana kugira ngo zivugwe ku mahera menshi batavugwa bagaca baguma aho nyene kubera yuko ataba- ataco bafise kibafasha ye niyo nzima urakoze
ego namwe murakoze felix we niyo nzima rero wamubwira iki
Eh, niyo nzima ndamwumva akabazo kiwe arabajije ati eh, ingorane zishikira abo bana zokingwa gute
yego nicyo kibazo ca mbere ego Eh, aha.
ni ukuvuga yuko nk'uko yabivuze aba bana abana bagira ibibazo byinshi dutanguye uko uko ijambo umwana risigura twisunze amasezerano y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni yas- yateweho igikumu igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani n'icyenda hama igihugu cy'uburundi kikaba cyarayemeje mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda umwana inkomoko ni umuntu wese adashobora kwivugira ni ukuvuga rero yuko umwana iyo ahari adashobora kwivugira iyo afite ababyeyi baramukurikirana bakamufasha kugira ngo bashobore kumenya ibibazo byiwe bashobore kubyitaho kugira ngo babone ko ashobora ku- gu- gu- bishobora gutora inyishu ariko iyo ari umwana w'imfubyi canke ari umwana wo mw'ibarabara canke ari umwana ari mw'ibohero murumva yuko aba ageze aho aba- aba- aca abanyamwigendako Mm.
ni ukuvuga rero ahanye icokorwa ibikenewe ni uko twebwe ngaha turabakurikirana nk'abo mw'ibarabara kuko aba ari umwana ari mw'ibarabara ari aho nta cepfo cya ruguru niyo yogwara ntagira umuntu ashobora kumuraba ntavuga ati "Ni- niyakenera agahuzu bizogenda gute ntagira ngo afite aho aryama uca usanga ari ibibazo byinshi rero twebwe mu mishingano yacu tugerageza kugira ngo turabe ko dushobora gu- gutora inyishu kuri ibyo bibazo kuko abagwaye muri iki kigo dusanga tubakurikirana turashobora kubavuza Mhm.
hanyuma haba hariho abandi bana baba bari mu ibarabara kubera bagize ingorane mu bijyanye n'amategeko nk'iyo asho- umwana ashobora kuba imfubyi ugaca usanga nk'ibisigi nk'ababyeyi bamusigiye barashobora kubinyagwa n'abantu mu miryango canke akagira ingorane nyine baka- bakamutereranwa Mhm.
rero twebwe tugerageza kugira ngo dutore inyishu mu bijyanye n'amategeko yaba ibijyanye n'amategeko turabikurikirana cyangwa ari ibijyanye n'imibano naho nyine tukabikurikirana kuko barashobora kumwanka ugasanga nyine aba- aba- bibaye ngombwa yuko ah, aba oblige ugasanga arahevye kuba mu muryango kandi yari awufise kuko Mm.
burya umwana wo mw'ibarabara aba ari mw'ibarabara mugabo aba afise iyava Mhm.
kuko ntawuvukira mu ibarabara bose bab- baba bafise imiryango baba baravukiyemo hama uba imfubyi ikibanza cyo nticyategereza kuba mu ibarabara kuko n'utagira se aragira se wabo cyangwa akagira inarume Mm.
ivyo rero n'ibibazo bishobora gushikira abana bitandukanye rero usanga mugabo bigenda biratandukana ku mwana n'uyundi kuko mm, umwe wese umumenya umenya ibibazo vyiwe kubera ubanje kumwiyegereza ukamuraba hama mukaganira ukumva icyatumye ajya muri ubwo buzima bwo mw'ibarabara bugoye cyane Mhm.
hama aba yarafite n'ibibazo nyine bimumena umutwe kandi bikamumena umutwe akiri umwana urumva hategereza ko hariho n'abahinga baba bafite ubumenyi mu bijyanye no kubumviriza kugira ngo umwana ashobore kuyaga aserure ikimubabaje ku mutima wiwe Mm.
yego hama mu icokorwa natwe mu gukora turakora mugabo dukorana n'aba- ni- n'intwaro tugakorana n'amasentare turakorana n'igipolisi turakorana na na kominote ni ukuvuga rero ikibazo cy'umwana eh, si umuntu umwe kiraba ni ni umwana umwana ni uw'igihugu niwe burundi bw'ejo mu kubitorera inyishu rero bisaba yuko habaho eh, ingufu z'abantu benshi Mhm.
mu kugira ngo bikingwe rero hakwiye ihimiriza leta ikabishyiramo ingufu kugira ngo abantu bose baba ababyeyi baba kominote mu rusange bashobore kumenya icyo bahamagariwe bashobore kumenya yuko bategerezwa gukurikirana ibibazo byabo kuko hariho abandi bana bashobora kuza mu ibarabara bivuye kuko ababyeyi babo baba babishyizemo uruhara Mm.
harimo abandi bashobora kuza mu ibarabara kubera ababyeyi babo batandukanye biturutse ku mpamvu zimwe zimwe hari igihe usanga babanye bidaciye mu mategeko ugaca usanga bagira ibyo bapfa mu miryango umwana bamaze kuvana umwana agaca arondera iyo ahungira agaca asanga ahungiye mu ibarabara ko atawundi muntu afise ari bumwiteho Mm.
ni ukuvuga rero ikibazo cy'abana ni icya kominote yose aha n'aha ni hahandi umurundi wese ahari cyangwa umuntu wese afite icyo ashobora guterera yokumva ko bimuraba kugira ngo agateka k'umwana kubahirizwa hama umwe wese mu ruhande aba arimo aba afite ibyo ashoboye kuko naho uri umunyagihugu ataco ushoboye kugira ngo uvuge ngo ngo urakora urashobora kubona umwana yahohotewe mu kibano hama urashobora kubi- kubivuga ukabibwira abatware cyangwa ukabibwira abandi bantu kugira ngo ibyo bintu biboneke bijye hejuru Mm.
hama nabo du- duheza dusubiza mu miryango tubasubiza mu miryango ku mugaragaro tukabaha imiryango yabo hama tugaheza tukabakurikirana bari mu miryango ariko muri icyo gihe dusaba yuko na kominote iheza igafasha kugira ngo uyu muntu yamenye uwo mwana ko yari yaravuye mu muhira akajya mu ibarabara igihe yasubiyeyo badufashe kuraba n'ababyeyi babone yuko bafise inshingano nyamukuru yogira ngo bite agateka k'umwana kugira umwana wabo bamufate neza ntashobore kugwa mu bibazo bitandukanye nk'ibyo Mm.
yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turimo turaganira na sindayiga ya felix ahagarariye ishyirahamwe ryitaho rikongera rikaharanira ineza y'abana mu burundi arihagarariye ingozi kuri telefoni turi kumwe na kabira kabira we
perezida akabazo kawe
akabazo kanyu nshaka kubaza uwo mutumirwa Mm.
ariko daboro ndabanje mushimire journaliste si- singwibuka izina neza ariko Ni- ni tomasi kamirindi ariko focus ari cyabaho ari cyaba aho muri amerika yego aracyaba muri amerika aherutse no gusohora indirimbo kandi aracyakora n'izindi
ariko ntakiri umujournaliste ubundi hari nubwo ngiye hasheyese n'ubundi yego yabivuyemo ubu ngubu yikorera utwe hanyuma gusha rero ku ngingo turimo tuganiraho reka ngushe ku ngingo thomas Ye.
ndabaza uwo mutumirwa Eh, bana ni ni ibiki bakora kugira ngo abo bana bari mu ibohero batagira kirengera bavemo
eh, n'abo sorry ne- ne- n'abo bandi bandi bajyana mu mu inyeshyamba ese ni igiki babwira leta kugira ngo ibyo bintu byose bihagarare
ye urakoze kabira merci papa ye komera
ramba ramba Eh, felix we
sabwe nuko rero kabira wamwumvise
yego arabaza ati hoko guki kugira ngo aba bana baba bari mu ibohero batagira ikibakurikirana kugira ngo ibyo dukora kugira bave mu ibohero Mm, mu bisanzwe aba bana bakurikiranwa kubera amategeko y'u Burundi amategeko mpanabyaha y'u Burundi abitegekanya hanyuma iyo umwana yamaze kugwa mu cyaha cyangwa iyo ariko arakurikirana n'ubutungane kuko yamukeka kw'icyaha twebwe icyo dukora tugerageza ibishoboka kugira tumukurikirane tumureke wenyene icyo twita akompanyema hanyuma y'icyaha yagikoze ari usanga yagikoze ugasanga biragaragara ko yagikoze akabye- akanabyiyemerera urumva iyo nicyo duca dukora duca turaba yuko amategeko agenga imanza ziba zirimo zerekeye abana ko yubahirizwa hama icyo a- kandi amategeko ategekanya ni uko umwana iyo ya- ariko ya- akurikirana n'ubutungane ategereza kugira umushingwamanza amukurikirana amuba hafi kugira ngo amukurikirane muri urwo rubanza rumuraba ariko se felix nk'umwana Kabira.
kwaba adafite amafaranga nyine ni mwebwe muha amafaranga umwavoka
cyane Eh.
nicyo dukora rero yego hama duca tumu- duca tumurondera umushingwamanza ari we muavoka Mhm.
hama tukamushinga gukurikirana urubanza rw'uyo mwana hama urubanza rugaheza rugakurikiranwa neza kuko amategeko abitegekanya mu manza zisanzwe mu mategeko agenga imanza ziraba abana Mm,
yego kuko n'amasentare usanga bica biyorohera ko sentare ntishobora kuburanisha umwana igihe atagira umushingwamanza twebwe rero nibyo duheza tugakora kugira ngo turabe yuko agateka k'umwana ko kubahirizwa amategeko agenga abana niyo aba yakoze icyaha kugira ngo amategeko a- agenga imanza z'abana abandanye yubahirizwa kuko imanza z'abana zitandukanye n'iz'abakuze zirafise ukuntu zi- zikurikiranwa ingene ziburanishwa n'ingene zitohozwa mhm.
twebwe rero nka mu ishyirahamwe ryacu oyidebe turaheza tugakora ibyo kugira ngo uwo mwana tumushyirireho ibyo bikenewe hama kugira ngo amategeko yubahirizwe mu ikurikizwa ry'urwo rubanza ruba rumwega Mm.
yego hanyuma yabajije ariko ati abana bajyanwa mu- mu nyeshyamba mwabwira iki leta ati mwabibwiraho iki leta
bo abajyanwa mu nyeshyamba muri oyidebe dufite dovize igizwe n'amajyamba atatu tugira turo- tugira observation ni nko tukagira kureba protection. E- ego turareba hama tuka- tugakinga Eh,
hama tugaheza tugakurikirana defandre Eh.
ndakivuga mu kirundi kurengera tuvuge tuga ego Eh, ni ukuvuga nk'abo baba bajyanywe mu nyeshyamba aha mu burundi si kenshi aho du- aha du- aho duherereye si kenshi twagiye turaronka ibibazo by'abana bisa nk'ibyo mhm.
ariko iyo bishyitse yafashwe yagiye mu nyeshyamba ni hahandi acaheza agakurikiranwa n'ubutungane aha urumva rihakurikirana n'ubutungane twebwe turaheza tugakora ibyo twari ko turavuga kuko aba yag- yahin- yabaye umugwi yagiye umugwi w'abana bakurikirana n'ubutungane abo twita le mineur en conflit avec la loi niho duheza tugahita tubakorera ibyo twari duhejeje kudondagura kuri iki kibazo cya mbere Mm.
ego radiyo ijwi ry'amerika turi kumwe kandi na janvier janvier vuga cyane akabazo kawe
baje gusuza ijya amerika murakomeye yego turakomeye nawe se
Eh, navyo ndakomeye kabisa Mm.
Eh, mudamukiza umutumire yego arakumva
Eh, numvise yuko rishyirahamwe bagize ryo kurengera abana no kuvuga guhamya agateka k'abana
yego
Eh, nashaka rero eh, mumbareze umutumire numvise yuko baja mu mu bisata byinshi kuraba abana aho bafungiwe abana bo mwibarabara abana bo muki sinzi ko aho baherereye boba barabonye ikibazo gikomeye kijanye n'ibintu byo- n'ikibazo cyo mu ndero donc kijanye n'indero ubu muri iyi minsi kuva aho amashuri atanguriye
S- sigura neza
Eh, kuva igihe ama- aho amashuri atanguriye hari aba- eh, abana bagiye mu kuba- mu kubura uburenganzira bwabo mu kuvuga umwana amaze kugenda ku ishuri akamara hafi ukwezi kose atarabona umwigisha amuzi imbere akaba ababwira ati nibatahe nibatahe cyangwa umwana agatonda akabura umwigisha n'ibyo nibaza ko biri mu guhonyanga w'agateka k'umwana kuko nawe eh, mu- mu- mu byo yari atejwe atezwa kwiga eh, akaronka umwigisha akaronka aho yigira amasomero n'ibindi ye reka Mm.
reka felix agusubize
Yego, ndashaka rero mbaze arakoze gatoyi eh, siko eh, hari aho baba- ico bamaze kubona ico bategekanya muri iyi minsi kuko nk'aho mperereye hari aho nabonye ishure kuva batanguye ritarigera rifise umwigisha umwe ritagira umuyobozi ntirigire umuprese ntiragira ikintu na kimwe none bobo ico kintu bamaze kukibona bategekanya iki n'akahe kamo ariko barategekanya kugira ngo ba- abana bashobore koroherwa mu mu- mu burezi niko se janvier Ah, bwira felix aho uherereye
Eh, je mperereye mu ntara ya muyinga Eh, urakoze Mm. Mm, n'amakosa yego felix okay usabwe ye nuko arakoze Mhm.
arakoze ku kibazo cyiwe aha mu ntara ya ngozi ibibazo bijyanye no kuba abana babura abigisha ntabyo tura- ntabyo tuku- dukunze kubona ntabyo turamenya kimwe gusa natwe n'abo bana mwumva dukurikirana bo mw'ibarabara turaheza tukabashyira ku mashure mu byo tubakorera hama mu kubikora tubikorana n- n- n- n'abarongozi mu bijyanye n'indero rero mu byo twagiye turakurikirana mu byo twamenye ingorane zi- zagiye zishikira abana aha mu ntara ya ngozi icyo kintu mu byo tu, aho tugeza ntacyo turigera tumenye ntacyo turigera tubona aho abana babuze abigisha Mm.
ego
kuri telefone dufite noneho ndereyimana ndereyimana we nawe akabazo kawe ariko nawe uvuge cyane
yego ndabaramukije cyane komera yego mejewe akabazo nari mfise ngira mumbarize umutumire arakumva mwibarize eh, Eh.
eh, ko bashyika mu nta- mu ntara zose ko jewe ndi mu rutana muri sosumo ni ukuvuga abana benshi ntibajya ku ishure uravye yigize urabaza umwana wabwira yuko abavyeyi biwe batabanye neza aricyo gituma atahera ishure rero nkabaza rero abo bajejwe abana yuko batembera mu ntara zose bakumva ibibazo by'abana bafise kuko je hari abo nagenda baza akamubwira ati, twebwe twavuye mu ishure kubera ukubura uburyo ugasanga nk'umwana agiye gukora muri sosumo ari umwana afite imyaka cumi n'ibiri cumi n'umwe adashobora gukora akazi ari ijyanye umwana ahunga muhira rero twabaza yuko baba bajya guhimiriza ababyeyi biriya biteho abana nuko murakoze ye urakoze nawe janvier umwanya ni uwawe Eh, pardon felix We- umwanya ni uwawe Ego, arakoze arakoze arakoze ndere imana ku kibazo badije mu ntara zose ntiturahashika kugira ngo dushobore gukurikirana ibibazo byose by'abana ariko guhera ku rwego rw'igihugu gushika ku rwego rw'intara ku makomine ndetse no ku mitumba hariho amakomite ajejwe gukurikirana agateka k'abana yara- ara- ariho mu ntara zose gushika kuri izo ngero zose urwo rugero rwose twagiye tudondaguye Mhm.
ni ukuvuga nimwe twari ko turavuga yuko ikibazo cyo gukingira agateka k'abana ni ikibazo gikwiye kureba abantu bose ntikirabe ishyirahamwe ngo ni kubera ngo risanzwe ryita agateka k'abana ko ariryo rishobora gukwira ahantu ntibishoboka ko twokwira hose Na- no mu ishyirahamwe byinshi tubimenya kubera tuba twabitohoje cyangwa abanyagihugu bakaza bakabi- bakabitubwira cyangwa abana bo nyine bakaza bakabyivugira Mm.
ariko ikibazo kiri hahandi ko nimwe na- twavuga tuti gikwiye kubi- kuba ikibazo cy'abantu bose kikaba n'ikibazo cya leta kugira ngo habeho imihimirizwa kugira ngo umunyagihugu wese ahari amenye yuko gukingira agateka k'umwana ari ikintu kimuraba kuko aba bana nabivuze na- kandi ni ni ibintu bizwi ni ni kazoza k'uburundi nibwo burundi bw'ejo niryo terambere ku gihugu Mm.
tuvuga ko iyo abana batize nimwe twari turavuga baca abana bo mw'ibarabara cyangwa abandi bakajya gukoreshwa ibikorwa bibavuna batarakwiza ni- ni- n'imyaka yo kugira ngo bashobore gukora ibikorwa ubundi bwobwo ikibazo cy'umwana ntiha- ikibanza cy'umwana ntihari kujya gukora akazi ataragera cyangwa ntihari kujya mw'ibarabara ndetse ntihari no kuba mw'ibohero nk'abyo twari turavuga Mm.
ikibanza cy'umwana ni ku ishure nicyo niyo nzira ishobora gutuma umwana ashobora kwiteza imbere kuko umwana iyo ara- iyo ahari aravuka mugabo arakura hama iyo ariko arakura uwo mwanya ariko arakura niho hatekerezwa gutega- gutegekanirizwa ntihatekerezwa gutegekanirizwa kazoza kiwe keza kugira ngo azagire icyo yimariye agire n'icyo azomarira ku gihugu cyamwibarutse Mm.
ni ukuvuga rero yuko akamo twotera uh, abagenzi bacu cyangwa uyu mu- uyu ndere imana abagira ikibazo Mhm.
ni uko bogerageza kugira ngo nimba cara- carababona ikibazo cagoranye bakitura inzego zibijejwe ko nda- turazi yuko ku rwego rwose rw'igihugu hariho amakomite agiye gute- gutunganya agateka k'umwana uhereye mu ntara mu biro kwa buramatari w'intara haba hariho hariho hariho komite igiye gutu- gu- gukingira agateka k'umwana ku rwego rw'intara ku makomine haba hariho komite ku mazone haba hariho komite no ku no- ndetse no ku mitumba ni ukuvuga ru- yuko rero yaba abantu bose twa twate- twate- twateza kubyumva kumwe kugira ngo tumenye yuko gukingira agateka k'umwana ari inshingano ku cyo nokwita devoir Mhm.
ku muntu wese ku murundi wese kugira ngo amenye yuko aho aherereye ku rugero ashoboye ategereza gukingira agateka k'umwana ku rugero aba ashoboye hama akavugana na akavugana n'abandi bashobora kubifashanya kugira ngo agateka k'umwana kubahirizwe mu gihugu kuko umuntu umwe ntiyobyishoborana ndetse n'ishyirahamwe rimwe canke urwego rumwe ntibyo- ntirwoshobora kwikorana ikibazo nk'icya kugira ngo rwoshobora kwikorana ikibazo gikomeye nk'icyo cyo gukingira agateka k'umwana kugira ngo umwana yubahirizwe by'ukuri Mm. ijwi Ni- rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uburenganzira bw'umwana mu burundi umutumirwa ni felix sindayigaya ahagarariye ingozi ishyirahamwe ryitaho rikongera rigaharanira ineza y'abana mu burundi oideb kuri telefone turi kumwe na harerimana harerimana we
mwiriwe ndabumva akabazo kawe
Eh, kabazo nagomba kubaza uwo mutumire naho ari ngozi Mm.
Eh, jewe ndamubaza i- nk'iri no mu gisagara ashobora kuba mbona aha i bujumbura Mm.
dufatiye nko ku bana kuva b'imyaka itandatu nko gushyika kuri cumi n'ibiri mbona bo ari batonya ugasanga baba mu makaratiye barara mu ibarabara kandi udashobora kumenya inzi- inzira bazananye ntawe ushobora kumenya ko bavukiyeho ariko ugasanga ntawubakurikirana rero nagomba nabaza akabazo kamwe Mhm.
nta kuntu boshobora kujya nko mu makaratiye bakaraba aba bana baba mu ibarabara batonya atawuzi ahantu abazananye kugira babafate babashyire mu bigo kubera bamwe usanga bafise utundi tugeso kuko barara mu ibarabara ibyo ibyo bafungura usanga bimwe babirose babisabye bagenzi babo baba bakuriye bagakurira mu migenzo mibi irenze cyane rwose ku ku buryo baba bakora ibyo baba babona abandi bi- bakuru babo abo bene kuza barabasumira kubera ataco baronka ibyo baba bakora Mm.
Ubu, nta- nagomba nawubaze icyo baba bategekanya gukora kuri abo bana kuko aha mu gisagara ca bujumbura barabonekana cyane rwose aha mu bwiza Eh.
abadukandi karako murakoze yereka ahita agusubiza pe
Eh.
felix Eh, Harerimana yego ibyo ikibazo cy'abo bana bo mu ibarabara ngaho mu gisagara cya bujumbura natwe turakizi ndetse aha mu burundi hariho imijyi ikomakomeye irimo abana bo mu ibarabara benshi usanga bagenda basumbasumbana gusumba abandi ndetse bivanye n'inyene igisagara kiba giteye imbere cyangwa kiba cyagutse mu gisagara cya bujumbura rero nicyo gifata iya mbere mu kugira ngo kiba gifite abana benshi bari mu ibarabara kuko ingorane bahura cyangwa ingorane zituma bajya mu ibara usanga ari nyinshi kandi ndetse zitandukanye ko nabivuze ko harimo abana usanga bavuka ku miryango yahuye uko nyene cyangwa ugasanga abana bavuka ku ku miryango y'abantu aho nikora barasanga ntibashobora gu- gufata mu ntoki ikibazo cy'abana kugira ngo babaronderere kazoza hari usanga abo bana bafite ingorane no kugira baronke ibyo bafungura ugasanga abo bana ntibashobora gushyirwa ku ishuri niyo mpamvu mubona bari mu ibarabara nico gi- nico kimwe kumbure no mu zindi no mu bindi bisagara no mu yindi migi yo ngaha mu burundi ikomakomeye izwi irimo abana benshi hanyuma ikihari ni uko bi- byaragaragaye yuko abo bana bahari ndetse singahe bujumbura gusa no ngaha mu ntara ya ngozi ni- barahari kandi si bake n'igitega turazi ko bariyo no mu ntara ya rumonge mu mujyi wo mu rumonge no mu gisagara cyo mu kayanza aha mu buraruko ni ukuvuga rero yuko ni ikibazo gihambaye mbere ubunye kigeze urwego rw'igihugu uko byagiye biravugwa bimaze igihe biriko birakorwa gusa eh, icyo twokwita resulita zabyo zigi- z'ibikorwa bikorwa ku bijyanye n'abana bo muyobora bigenda buke buke kuko ibibazo byabo ni ibibazo byinshi kandi usanga bigoye bisaba ingufu nyinshi kandi bifa- bisaba no gufatira umwanya nicyo gituma mubona no mu kugabanuka niyo biriko baragabanuka umenga ntibi- ntibigaragara ariko ibikorwa byo byo biguma bikorwa hanyuma eh, kuri ibyo nyine byagiye biraba no ku- no ku kamo twagiye turatera no n'ibyifuzo byagiye bishyikirizwa hamwe n'ahandi ubu hariho umugambi wa leta wo gukura abana mu ibarabara urongowe uri kugurwa na- n'u- n'ubushikiranganji butatu harimo minisiteri ya solidarite minisiteri ni nayo isanzwe iro- iriko irarongora uno mugambi Mm.
na minisiteri ya interiyeri y'intwari yo hagati mu gihugu ndetse na minisiteri igejwe umutekano ubu rero kiriko kirakorwa nuko hariko higwa ingene abo bana boraba ingene begeranirwa hamwe ni ukuvuga ko nko mu gisagara cya bujumbura bakaraba ingene bashobora kubegeranya bakabegeraniriza hamwe abari ngaho ingozi bagaheza naho nyene bakabegeranya bakabegeraniriza hamwe hama kugira ngo bashobore kwiga ibibazo vyabo gutyo niho baheza baka- ba- ba- ba- ba- bakumviriza umwe umwe bakumva icyatumye ava kumuhana bagaheza bakaraba ingene azosubizwa mu muryango Mm.
ikibazo dufite rero ni uko i- uwo mugambi bivanye n'ingene kumbure uri ku- wateguwe niwo uri kura- niko- niwo uri kurarabwa ingene woshyirwa mu ngiro Mhm.
ubu rero turarindiriye kugira ngo tubone aho baduhamagaramo umwe wese asanzwe ari afite icyo ariko arakora mu bijyanye n'agateka k'umwana ingene bizokorwa kugira ngo dushyire ingufu hamwe kuko ni bimwe ni bimwe twamye tuvuga kare yuko ibibazo by'abana bigoye kugira ngo umuntu umwe ashobore kubitorera inyinshi kuko bava mu mihingo myinshi bafite ibibazo byinshi bitandukanye ni hahandi navuga ntibisaba ko hajyaho hajyaho eh, icyo no- mu gi- mu gifaransa nicyo nokwita conjugaison des efforts ni kugira ngo uguhuriza hamwe umwe wese ku cyo ingufu ashoboye Eh, Eh, gukorera hamwe mm.
kugira ngo u- umwe umwe wese ku cyo ashoboye agire uruhare aterereye mu gukingira agateka k'umwana kumbure abo mu ibarabara nibo ubu twaba turavuga kandi ubu unye ni ingorane ikomeye cyane ku gihugu kuko ibitigiri by'abana bo mu ibarabara ni byinshi ku buryo nicyo gituma kumbure n'uyu mugambi w'igihugu wahaje Mm.
turiko turaraba kandi turindiriye ingene kumbure uzoshyirwa mu ngiro Mhm.
twebwe turindiriye ko batwikora ko baduhamagare bati "Nimu- nimutere intege muri buno buryo cyangwa nimukore gutya kuko tuba dusanzwe tubikoreramo dufite experience tumaze ku- uburambe tumaze kugira muri muri ibyo bikorwa ubu rero uwo mugambi urahari icyo no kwishyura uyu harerimana yagiye kubaza turarindiriye ko utangura kugira ngo turabe ko dushobora kuronka inyishu twifu- inyishu leta yifuza Mm.
ibyo byose byavuye ku ku kamo kagiye karaterwa kugira ngo kumbure twebwe turi abari abakorera muri segiteri ijyanye no gukingira agateka k'abana ba- bo bafite ibyo babona bakaheza bakabishyikiriza kumbure niho uyu mugambi wahavuye ukavukira kugira leta ifata ikibazo mu ntoki ijwi ry'amerika ikiganiro muri isanga agateka k'abana mu burundi kuri telefone turi kumwe nda- ndayiragije ndayiragije we
ego ndabumva akabazo kawe
Eh, mutumire namwumvise Ah,
nashaka ni nk'akabazo niho utubazo tubiri yego
icya mbere nagomba ndamubaza ati mbega nagenda uwaha ingozi gatoya ariko nagomba mbaza akabazo kubera iki mu minsi iheze ugwaruka habaye igihe baka bakarusubiza mu miryango yabo ariko hahera iminsi canke umunsi umwe ugasanga nku- nku- nk'abo bamaze gushikana muhira ba- basubiye kugaruka mu- mu- mu gisagara kandi Eh, yo- yotubwira nti eske bakoze kugira ngo bamwe bamwe ntibashobore kugaruka canke bashobora kuba bo ba- bubaha nk'umugambi bateza imbere Mm.
hanyuma icya kabiri aha ingozi nyine hariho ikigo gira iteka icyo kigo gira iteka botubwira nka rorasiyo bafitaniye kugira ngo ha- ha- boba- bo bafitaniye imigenderanire hagati n'icyo kigo gira iteka ko nacyo nyine gisanga gifite ngaho ingozi nyine urwaruka rutari ruke nuko murakoze ye nawe urakoze ndayiragije felix we musubize rero
ndamwumva Mm.
arakoze ndahiragira ikibazo abajije abajije ikibazo cyiza cyane ati kubera iki abana bashobora kuba batawe mu miryango yabo hama bagaheza bakagaruka mu ibarabara Mhm.
mu bisanzwe ni bimwe na- navuga nti ikibazo bijyanye na- ibibazo bijyanye n'abana bo mu ibarabara ni ibibazo bi- bikomeye ku buryo mu kubikora udategereza utegereza kubiha umwanya uka- uka- ukabitegura neza hama hari igihe bishika hariho nk'aba- nk'abo- nka benshi abavuga bo baba bagarutse mu ibarabara ni ba bana usanga batahanwe batateguwe neza Mhm.
ni ukuvuga yuko kugira umwana atahanwe mu muryango bisaba ko bi- bifata umwite- umwiteguro kuko aba yaje mu ibarabara afite icyatumye ava muhira yarize ava mu muryango rero akaza mu ibarabara icyo kibazo cyamutumye ava mu muryango ubanza kucyicarira ukacyumviriza hama ukaraba ingene ashobora gutorera inyishu Mhm.
ni ukuvuga yuko ugikoze gihutihuti ukamutwara uyu mwana cya kibazo cyamutuma ava mu muryango kitarahera asubira muri ya ngorane yamutuma avayo ubwa mbere Mhm.
ni ukuvuga ko icyo gihe rero ni ngombwa ataheza akagaruka twebwe rero nyine tubikora ngaha mu ishyirahamwe oyidebe iyo umwana mu bana dukurikirana ngaha turaheza umwe wese turamwiga tukumviriza ikibazo cyiwe tukamwumviriza tukamuha umwanya tukamutegura tukamutaha nawe nyine yabisabye kandi amaze kubisaba turaheza tukaraba nyine tubona n'umuryango tuka- tuka- tuka- tukagirana imibonano n'umuryango Mhm.
kugira ngo umuryango nawo tuwutegure turabe ingene uwo mwana azakigwa hanyuma tugaheza tukamujyana iyo tumujyanye turaheza tukereka tugahamagara abajejwe intwaro bo ku mitumba kugira ngo uyu mwana tumusubize umuryango uhari ndetse n'abajejwe intwaro bahari kugira ngo bace badufasha gukurikirana ikiringo tuba twamushyize mu muhanda hanyuma natwe icyo tuba dukoze turaheza tugaca tubandanya ko benshi usanga ari abana ba- bagiye mu ibarabara mugabo bari ba- bahevye- bat- bataye amashuri Mhm.
Mu- mu- muri byinshi tubakorera rero turaheza benshi mu bo dutahana nk'abo- bo- nka bose usanga ari abana bagifise ya myaka yo kuba bosubira ku ishuri Mm.
ni ukuvuga rero uba agifite imyaka yo kujya ku ishuri tuba twarabazize kubategura ngaha muri muri santwe dukoreramo tugaheza tukamutahana dufise icyo azokora mu mu muryango kandi tuba twamaze gutegura umuryango ko u- umwana ashobore kwakirwa hama tukamubaha tuzi ko cyadufasha mu kumukurikirana nayo amakomite aba asanga agewe ateka umwana ku mutumba agaheza rwa ruhara rwabo rugaheza rugaca rukora mu kudufasha gukurikirana uyo mwana hama tukaheza tukamushyira ku ishuri ubwo dushyize ku ishuri rero turaheza tugatu- natwe tukamukurikirana nubwo tutaba turi kumwe ku munsi ku munsi mugabo tuba tuzi ahari tukaba dufitaniye eh, tukaba dufitaniye ingene dushobora kuvuga nicyo twita contact mu gifaransa turaheza tukamukurikirana ku- mu muhana ah, yajya avamwo twamushyizemo tukamukurikirana no mu bijyanye n'ishure tukamufata- tuka- tukabandanya tumukurikirana icyo twita akompanyema Mm.
ni ukuvuga rero bajya bagenda bakagaruka ntibaba bateguwe neza bikwiye kuko umwana bamujyanye bamuteguye wateguye n'umuryango wa- wateguye igishobora icyo ashobora guca akora akaba yagiye yabyishakiye mwamaze kumwumvisha cyangwa yamaze kubona neza yagiye yanyuzwe ko ya- yari yafashe inzira itariyo araheza akaguma muhira cyangwa akabanda- kandi agaheza akabandanya ishure igihe twamushyize ku ishure akaribandanya atankomanzi kuko aba yarateguriwe yarateguwe bikwiye hanyuma ndayirag- ndayiragije yanabajije ati gira iteka murakorana hari aho muhurira
ego ikigo gira iteka turakorana mu ki- mu gifaransa novuga ko ari abapartenere Mm.
Ni abapartenere abafatanyabikorwa dukorana mugabo kuri uyu mugwi w'abana basanzwe ari abana bo mu ibarabara Mhm.
bo bafise ikigo babashyiramo bakagumamwo ariko twebwe tugira encadrement du jour tugaheza tukabafata bose bashoboka kuko bobo usanga bafite ibitigiri bagarukirako baraheza rero bakabagumya bo bakabakurikirana kuri ibyo bitigiri baba bifuje kandi bo usanga bafasha abana b'abahungu gusa kumbure no mwibarabara harimo n'abana b'abakobwa hama mugabo turakorana neza
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda bandanya felix wari ugiye kuvuga yego nari kuvuga nti turaheza tugakorana nka ni partenariya iduhuza ibibazo tukabiganira by'abana kugira ngo tube tubiganira kuko nababwiye ko ngaha mu gisagara cya ngozi abana bo mu ibarabara ari benshi hama mugabo bo iyo partenariya tuyihurira ko mu bana bo mu ibarabara gusa ya yindi migwi twebwe muri oidebe dusanzwe dukorera ko bobo ntibayikorera ko ye ijwi rya amerika muri isanga noneho duhamagare laurent laurent we akabazo kawe
nari mfite akabazo kerekeye abana bari mu ibarabara mu burundi eh
tukanagira mbazi ikibazo kimwe ko mbona mu bindi bihugu hari icyama ryitwa cyide protection rishinzwe agateka ka kina mwana
yego
mu burundi ho iryo Yo cyama cyane.
ririho kuko ririho na dukwiye gukora ni mu mategeko amadita buragi kuko ikintu cyo tumaze kubona yavuga cyane abana- yavuga cyane ubutumire Ba- umu- uriko aravuga laurent
Ah, ngo vuga cyane ntabwo umutumira kumva neza vugira ne- vuga cyane kandi uvugire neza muri telefone
Mm.
eh, ndavuze ni ko abana bari mu ibarabara na- ati mu bindi bihugu hari ishami yitwa cyide protection usanga rishinzwe agateka ka kina mwana mbe mu burundi ryo ririho nimba ririho nawe rirakora neza Yitwa- kuko mbona abana mu burundi benshi Yitwa- baragisohoka bakabakoresha igikorwa iryo shyirahamwe risubire mu ryitwa ngo iki
cyide protection cyide protection child Kwa- protection Ah, child protection eh, protection
Ah, eh, we eh, eh nuko nuko laurent reka gusubize
ego mu- okay arakoze cyane roha ku kibazo abajije iryo shyirahamwe child protection ni ukuri ngaha mu burundi ntaryo ndamenya jewe ntaryo turamenya ariko dusanzwe dukorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu unicef gitagatira k'abana niryo dusanzwe duko- dukorana cyane ndetse ni naryo ridufata mu mugongo mu bikorwa byinshi dukora ngaha muri oidebe mm.
ego noneho duhamagare niyunge ko niyunge ko we
alo akabazo kawe
yego nagomba ndamubaza akabazo eh, gakurikira ndamubaze nk'ubuye hariho nk'abantu murabona aha i bujumbura usanga abana bari aba- bo mu ibarabara usanga barungikwa n'ababyeyi babo nagomba ndamubaze ko hari nk'umugambi baba bafise ko ku- eh, novuga inyigisho wo kwigisha naho umuntu aba akenye ntiyogirwa no gusega hanyuma ikindi naco namubaza n- numvise yuko akora- akorana na cane cane n'abana bo mu- araba cane cane abana bo mw'ibarabara eh, iryo shirahamwe ryabo Eh, nk'abandi bana bakenye bo mu mihana bisanzwe bajya bo mu mihana usanga akenye mugabo ntagire iyo ngeso yo kuja mw'ibarabara bobo barabaraba se hanyuma kandi kabazo ka nyuma nariko ndiyumvira nti mbega nimba bariko barankuraja abo bana bari mw'ibarabara muri uko kubafasha ukabona umwana akenyagiye mu ibarabara aciye atorwa n'iryo shirahamwe idebe baramufashije neza nta ntabona ko ari uko ari ukugwiza abaja mu ibarabara muri uko kubafasha nta kuntu bobafashiriza mu mihana yabo bakabafasha nk'umwana bakamukura mu ibarabara bakamusubiza mu muryango iwabo baka- baka- bakabaha izo nyigisho babahera muri iyo idebe hanyuma baka- bakaguma muri iyo miryango yabo bakoya kuja kubafashiriza ahandi hantu ngo n'abandi bace babona ati ko yagiye hariya yarakize natwe reka tujye mu ibarabara hama baheze badutora murakoze eh urakoze nawe niyunge ko felix we
ndakumva yego musubize
arakoze ku bibazo abajije Eh, ko nibaza ko mpere kuri iki cya cya- cya- cya nyuma mhm
nibaza ko Ro- roha inyunge ko yafatiye ikiganiro hagati niyunge bavuze ko mu bana mu bana dukorera ko bari mu mirongo itatu harimo abana b'imfubyi na bantu nikora n'abana bo mu ibarabara n'abandi bana bari mu mabohero alo yego bandanya
ni ukuvuga yuko rero twebwe muri oyidebe muri iyi migwi itatu nk'aba bana b'imfubyi na bana- na bantu nikora twita rezorufere otre enfa vulnerable mu gifaransa aba ni abana baba bari muri baba bari mu baba baki- bakiri mu mihana mugo ugasanga bafite ubuzima bugoye ku buryo bafite ibibazo byoshobora gutuma bajya mu ibarabara aba rero tubakorera ko kugira ngo ntiturindire ko bajya mu ibarabara kugira tubakorere ko bama- babanje kujya mu ibarabara kuko mu mi- mu mishingano yacu nari navuze yuko muri dovize zacu dufite protege obusereve protege et defendre niyo dovize yacu ni ukuvuga ko aba rero turabakorera ko cyane kugira ngo tugire protection kuko burya umwana kugira ngo ajye mu ibarabara ni uko aba yarabanje kuba afite ibibazo iyo ari mu muhani wabo aba rero ku kibazo cyane bimwe ko abanye turabakorera ko cyane kuko harimo abana usanga ari mu muhano ugasanga niyo yoba ari umunyeshuri ugasanga yiga nabi nabi kubera kubura buri ibikoresho by'ishuri cyangwa kubu- kubera bura ibi byomufasha kugira ngo ashobore kubandanya ishuri neza aba rero nabo nyine turabafasha iki kibazo cya hanyuma mbere ni- akandi cya kaba- gatatu ni cya yego bandanya Nabwe?
ye
iyi- iki- iyi nyishu umenga ikifata ibibazo bibiri bya nyuma Mm.
ikibazo cya mbere nacyo yavuze ati aba bana bamwikwa n'ababyeyi babo none muba- muba- muba- mutegekanye iki mu- mu- hokorwa iki mu bana bo mu ibarabara uko mubabona burya ntiba- ntibafite ibibazo bimwe nabivuze Mm.
kandi burya bari mu migwi bari mu migwi itatu ni ukuvuga yuko hariho abana baza mu ibarabara kugira ngo baze kurondera ibyo bashobora gufungura kubera baba bafite ingorane z'ingene babayeho babona ko badashobora kuronka icyo bafungura usanga bahitamo kuza kwirirwa barategereza mu ibarabara mugabo baronka icyo baza gufungura ku mugoroba bageze iwabo Mhm.
kubera kumbure barangitswe n'ababyeyi cyangwa kubera kumbure babayeho nabi
Mhm.
hanyuma hari uwundi mugwi w'abana usanga byaranse yuko mu ibaraba- mu- aba mu muhana ugaca usanga kubera yagize ingorane zo kuba mu muhana kumbure kubera umubano mubi yagiriraniye n'ababyeyi cyangwa no- n'abandi bantu bategereza kumukurikirana agaca ajya mu ibarabara nk'uko arose ubuhungiro Mhm.
ugaca usanga baguma mu ibarabara akabayo kandi bakararayo hama hariho abandi bana bo mu ibarabara bagira inge- abandi bana bafatwa n'ingeso eh, mu- mu kirundi sinumva ingene no noyivuga usanga icyo bita delinquance Ukaba usanga yabonye ko mu ibarabara ari ahantu heza hashobora kumufasha kumbure kubera abona muhira a- abona afite ukwidegembya kurenze agaca abona yuko naho yojya kwitembera yojya kugenda akibera mu ibarabara batangorane bimutera Mm.
mu bisanzwe bari muri ino migwi ni mwe ko navuga ntihobihimirizwa burya ababyeyi kugira umubyeyi arinda aboneka umwana mu ibarabara ni ingorane zidasanzwe Mhm.
nicyo bituma navuze nti iki kibazo leta irakwiye kugifata mu ntoki kugira ngo icyicarire bikwiye kugira ngo bashyireho ingingo zike- zikwiye zikenerwa kugira ngo bakinge iki kintu cyitwa umwana wo mu ibarabara icyo rero mu gikinga ni hamwe harihimirizwa bahereye ku babye- bahereye ku baje- ku- ku bajejwe intwaro bo hasi kuko aba bana baba bafite aho baturuka kandi baba bafite uburo- abarongozi babegereye hama bakabishyira no ku babyeyi hama umubyeyi yarungita umwana mu ibarabara bagaheza baka- bagaheza ba- ba- bakamu- a- agakurikiranwa cyangwa bakamukebura Mm.
kuko iyo umuntu birashyika nk'uko yabivuze harimo abantu ababyeyi usanga ari imiryango ikennye cyane mugabo leta irafasha abantu aho nikora hari imiryango myinshi y'abantu aho nikora iriho ni ukuvuga yuko ibyo rero leta igifashe mu ntoki burya nta mwana n'umwe usura mu ibarabara kuko uwo bari ntaho nikora araheza agafashwa muri ba ntaho nikora kuko hariho abantu aho nikora basanzwe bafasha bivu- biciye mu migwi ya leta kus- mu minwa ya leta ko baba batacyo bishoboye Mm.
kubera bamaze kubona ko uyu muntu ari mu mugwi wa abantu aho nikora niho baheza bakamwitaho bakamukurikirana kugira ngo bamukorere ibikenewe kuko umwana ikibanza cyiwe nari nabivuze si mu ibarabara yategereza kuba ari ku ishuri Mhm.
yego niyunge ko hari akandi yari yabajije atese ubwo gufashiriza abana mu ibarabara si nk'uburyo bwo kubwira n'abandi ngo nabo ntibajyeyo mbese ngo nabo kugira ngo mubafashe akantu nk'ako
okay iki kibazo ki- aya makenga yiwe ndayumva Mm.
burya muri hari icyo nta ntari nashyitse ko kare kumbure mugabo ndi- ndiko ndishyura ubunyene Mm.
navuze ko tugira- turagira protection muri muri ibikorwa byacu dukora hariho ibikorwa byinshi du- tuzakorera hagati mu ma- muri kominote tujya guhimiriza abanyagihugu kugira ngo ibijye- bakinire agateka k'umwana cyo twita sensibilisation mu rurimi rw'igifaransa ibi rero turiko turabikora tuba tugomba kugira ngo du- dukere du- duhugure imiryango duhugure abanyagihugu kugira ngo bamenye yuko ko umwana bategereza kumukingira ko ari umubyeyi yabyaye umwana ategereza kwiyumvira ingene ategereza kuzomubeshaho ingene ashobora kumutegurira akazoza kugira ngo aza- azabeho yibesheho yongere azagire akamaro ku gihugu ibi rero twebwe ntituvuga ngo dukora kuri aba baje mu ibarabara gusa ni ukuvuga yuko n'abakiri mu mu mihana hari ibyo ibikorwa dusanzwe dukorana by'amahimirizo dukorera mu banyagihugu hagati kandi n'abandi bana bakiri mu mihana mugabo bafite ingorane zotuma bashobora kuba ubuzima bubagora bagasubira no mu ibarabara tuba rero tukabakorera ko ni urya mugwi nababwiye w'abana ba ntaho nikora cyo kimwe n'imfubyi ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda agateka k'umwana mu burundi umutumire ni felix sindayigaya ahagarariye ishyirahamwe ryitaho rikongera rigaharanira ineza y'abana mu burundi ingozi kuri telefone turi kumwe na ndi kumwe nayo ndi kumwe nayo we akabazo kawe
mbanza kuramutsa umutumire yego
mwaramutse neza ikintu cya mbere nakomeza mubaze ko iryo shyirahamwe arongoye riba ri- eh, rishyigikiwe na leta cyangwa baba bakorana na leta hanyuma kugira ngo tumenye yuko mu buryo buba bakoresha babuhabwa na leta cyangwa babuhabwa eh, bagura- buba babukura ku giti cy'iwabo ye reka ahita agusubiza Ur- urakoze yego ishyirahamwe aracyabandanya ndi kumwe nayo uracyabandanya se uracyafite akandi kabazo
ndavuze kandi kaza kamwe eh
none abo bana bamwe barabara ko tu- tubona mu burundi bikaba kumubabwira ari benshi cyane Burya iryo shami rirashobora nyine ku- rirafise uburyo bukwiye ukuntu bibiri eh, bizobafasha Eh, tukabona ko igitego kimwe baracagabanutse mbe hoho barafise ikigo bashobora kwegeranyirizamwo abo bana eh, kugira ngo babafashirizemo babahe n'inyigisho kugira ngo ah, batahe eh, igihe botashe bashyitse mu mu- mu miryango bigisha n'abandi bihutira kuguma baza baza mu bisagara kurondera ubu- eh, uburyo bwo kubaho bitewe no kumenya Ndi aho kumwe nayo.
umuryango. reka burya hariho ndi kumwe nayo ako ngako ako kabazo urimo u- wibaza ndumva yabivuzeho cyane muri iki kiganiro ahubwo naguhamagarira kuza kugisubiramo kiraza gusubiraho kuri radiyo ejo mu gitondo kiri no ku rubuga rwa interineti wagikurikirana nanone ahubwo reka gusubize kariya kabazo nimba ishyirahamwe ryabo rishyigikiwe na leta rikorana na leta
Eh, iyo umwana yahitaho cyo burya yo ntacyo yoba ibafasha akabazo twacu cyane twarutuma urakoze ye urakoze nawe
akanyuma akanyuma sinakumvise neza mu magambo make ah, human rights watch irabafasha ni ukuvuga leta mura- leta ni- muri shyirahamwe rya leta mukorana mute na leta leta ibatera inkunga mu byerekeranye n'amahera hanyuma ah, kandi yongeyeho nyuma human rights watch irabafasha
murakoze bo ikibazo ciwe abaza ikibazo ciza ishyirahamwe oidebe ni ishyirahamwe ryigenga ridaharanira inyungu za leta Eh, rihari mwa- ngaha mu burundi kandi ni ishyirahamwe ryo ngaha mu burundi rihari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'ama- mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu niho ryarose uburenganzira bwo gukora ngaha ku gataka k'uburundi risanzwe rihari ryitaho ineza y'abana rikabakurikirana kugira ngo agateka kabo kubahirizwe ata nyungu yindi rirondera hama ntirishyigikiwe na leta kuko eh, mu bikorwa riko- ri- risanzwe rikora risanzwe rifashwa n'abagiraneza batandukanye navuze unicef hejuru ndavuga n'ishyirahamwe rikora rifasha uburyo ababi- ryo mu bubiri ryitwa kiyo eh, hariho eh, mu rusangi nayo mugabo usanga tumaze kugira imigambi myinshi tumaze gukora kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu kuva ishyirahamwe ritangura kubaho Ne- ariko se Ni ukuvuga rero Felix mu rusangi mu ijambo rimwe eh, rifa- ri- rikora rifashijwe n'abagiraneza basanzwe bakurikirana ibijyanye n'agateka k'abana ku isi mu mihingo myinshi itandukanye y'isi hama riraheza rikarondera abashobora kurifata mu mugongo eh rigaheza rigakora muri iyo nshingano yo gufasha abana no gukingira leta agateka kabo leta ibahaye amahera se ntabwo mwayemera ntimwayafata twayemera ariko ntibirigera biba eh
yego noneho rero shimangira neza nimba human rights watch ibafasha cyangwa se nimba itabafasha kuko yayivuze mu izina
Ah, human rights watch ntacyo duhurira ko ntacyo idufasha yego
Ariko ayo navuze adufasha ni ayabiri turi ko turakorana muri kino gihe ariko aradufata mu mugongo yego hanyuma turafite ikigo gikurikirana abana nawe nabivuze cyane Mm.
turagifise gishobora kudufasha kugira dushobore kubegeranya hama tugashobora kwiga ibibazo byabo mu butandukane bwabyo Mm.
eh ijwi rya amerika turi kumwe na roger kandi roger roger roger sinzi uko telefone ye igenze roger Eh, akabazo ka yego icyo nokongera ko kamirindi Ah, ni uko ibi bikorwa dukora ngaho ingozi no mu zindi ntara turabikora mhm, mu zindi ntara usanga dukoreramo nk'intara ya kayanza n'intara ya rumonge mm.
ibikorwa turabikora nk'ibinyene ye ndetse no mu gisagara cya bujumbura Ah,
yego noneho twakire roger roger we akabazo kawe
akabato kanjye kajyanye n'intererano Mm,
yego kabisa iryo shyirahamwe oyidede umuntu ariko araraba agenda mu ntara ya mwiza nk'uko nabivuze mm.
abana bari mu ibarabara ni benshi cyane ejo nahagiye mbona bariko bajya nk'umubyeyi z'ibisigazwa mu bya- mu cyavu sinzi n'ingene muhita mu kinyarwanda ahantu basuka imyanda Mm.
usanga kubera ibimaramaje bitewe n'isoni kube- kubona umwana arya umwavu ahantu barunga imyanda ugasanga ariko akura bituntu afungura kugira ntiyicwe n'inzara none rero iryo shyirahamwe sinzi ko ari umugambi afitanye na leta ingene abo bana bazobakura mu barara bose bakavayo sinzi ko hari icyizere cya- aho se roger ibyo nabyo yabisobanuye yabisiguye ku buryo buhagije nawe nakugira inama yo kujya nanone ukazatega amatwi ijwi rya amerika ikiganiro cyose ukongera ukagisubiramo ejo mu gatondo kandi ukajya kuri ku rubuga rwacu rwa interineti voa radiyo yacu akadomo komu naho ikiganiro kira- kirahari ukagikurikira muri mu ru- mu gisata cyitwa murisanga nuko Rero gusa n'abo Yego, bana kubera yabisiguye.
mu ntara ya Muyinga bariho benshi Yego.
nabyo babimenye.
yabisiguye kandi ntabwo ari abana bo mu ibarabara bonyine bafasha na- n'aba- ntaho nikora nabo barabafasha n'abana bafitanye ibibazo n'amategeko nabo barabakurikirana urakoze cyane
Yego murakoze kutwakira Eh, ahubwo felix mu- kwanzura nko mu munota umwe abana bajya mu bya politiki ntabwo twabavuzeho ku buryo buhambaye ku buryo buhagije Ah, hari nk'urugero rw'umwana uherutse gutanga amafaranga yo kujya mu matora nk'ibyo ngibyo mu- mubifata nk'aho ari ibya politiki
ntitwabifata nko ko ari bya politiki twafata ko baba bakoreshejwe mu bikorwa bitabagenewe Mm, kuko mu bisanzwe umwana ahari ategereza gukingirwa kugira ngo bamuronderere kazo arondererwe kazoza keza ata kindi kintu kimusamaje mhm, ni ukuvuga yuko rero nko nka kiriya kibazo cyo umwana eh, twarabyumvise ko hariho umwana bavuze ko yagiye agaterera leta mu bisanzwe jewe novuga ko twavuga yuko at- icyo gikorwa yaragi- nimba yaragikoze mu bisanzwe nticyari igikorwa kimugenewe ko abana barafise ibikorwa byabo bi- bibagenewe hanyuma eh, ijambo umwana risigura umuntu wese atarakwiza imyaka cumi n'umunani mu byo ah, mu byo amategeko ategekanya no mu byo amasezerano mpuzamakungu y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni eh, ye- yewe mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani n'icyenda avuga ni ukuvuga yuko umwana aba ari umuntu ah, atarakwiza imyaka icumi n'umunani
mhm, murumva ko rero kuri ubwo urugero rw'umwana ni urugero rumva ru- rufise ruba ruba rufite ubutandukane bwinshi bivanye no- n'imyaka umwana afise mm, hama iyo umwana atarakwiza imyaka ishobora kumurekura kujya mu matora ntibiba bikenewe n'uko yokoreshwa mu bindi bikorwa bimutuma bimusamaza kuko nta nyungu aba aragera ku- kuba yobibonamwo wenyine mm, kuko mu- eh, mu byo ibyo amate- aya masezerano nyine avuga baravuga yuko umwana ibyo yokorerwa byotegerezwa kuba ari ibintu biza mu nyungu ziwe mm.
biza mu nyungu ziwe bwite apana yuko hari umubyeyi yokwitirirwa igikorwa ngo agikore agitumye umwana kandi umwana atari ki- ikintu cyari ko kiza mu nyungu ziwe cyangwa uwundi muntu uwo ari we wese yoba agiye kumukurikirana cyangwa uwundi muntu yoshobora kumukoresha kugira ngo eh, amukoreshe ikintu kidaheza ngo kimuteze imbere u- umwana ubwiwe felix sindayigaya oyidebe ingozi ndagushimiye cyane namwe mwese muteze amatwi ijwi ry'amerika murakarama